iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika mwaramutse neza inshuti muduteze amatwi ubu ni saa kumi n'imwe n'igice zo mu gitondo mu burundi no mu rwanda dutangiye ibiganiro byacu byo mu gitondo mu kirundi n'ikinyarwanda abaduteze amatwi mwaramutse aho muri hose muri kumwe na edi rwema uyu munsi ni ku cyumweru mu kanya gato turatangira tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo nyuma yaho twabateguriye ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda kiza kugeza isaa kumi n'ebyiri guhera kuri iyo saha nk'uko bisanzwe murakurikira ikiganiro dusangira ijambo mbere y'ibyo byose ariko reka tubanze tubagezeho amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi muri aka kanya
urakoze di mwaramutse mwese abateze amatwi radiyo ijwi rya amerika aho muherereye hose hozine munezero nije ngiye kubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi amakuru duhera mu gihugu cya gambia aho perezida adama baro yatangaje ko kuri uyu wa gatandatu ko abanyororo bafunzwe atakibagira barekugwa bose kandi ko hashinzwe umugwi ujejwe gutohoza ababuzwe irengero ryabo ku ntwaro y'uwahora arongoye gambia yaya jameh ivyo perezida baro yabitangarije mu birori byo kwimikwa ku mugaragaro mu mabanga y'umukuru w'igihugu perezida baro yatangaje kandi ko hazoshingwa umugwi uzokwamaho ujejwe agateye akazina muntu ukazofasha mu bikorwa umushikiranganji ajejwe ubutungane azoba ariko ararangura ivyo birori vyabereye mu kibuga c'umupira w'amaguru citiriwe ukwikukira mu gisagara ca bakau kiri hafi y'umugwa mukuru wa gambiya byari byitabiriwe n'abanyagihugu isinzi bamwe batangaje ko ari naho baraye kugira bashobore kurorera ivyo birori abategetsi batandukanye bari bitabiriye ivyo birori harimwo perezida Macky Sall wa Senegal perezida Helen Johnson Sirleaf wa Liberia ari nawe arongoye ishirahamwe CEDEAO abakuru b'ibihugu vya Mauritanie, Cote d'Ivoire, Burkina Faso na Ghana abatari bake kandi bari baserukiye amareta yabo co kimwe n'abaserukira ibihugu vyabo aho muri Gambia ishyirahamwe mpuzamakungu onu ryagabishije ko abana ibihumbi n'ibihumbi basinzikajwe no gufungura nabi uyu mwaka muri somaliya abashika ku bihumbi ijana na mirongo umunani na bitanu nibo bakeneye imfashanyo yihuta onu imenyesha ko hakenewe kongerezwa imfashanyo kugira ishobore gutabara abanyagihugu bo muri somaliya uturere twa bey na bakol mu buseruko hamwe na sol na sanag mu buraruko bwa somaliya nitwo tubangamiwe cyane nk'uko bivugwa n'abakozi b'amashyirahamwe y'abagiraneza ayo mashyirahamwe avuga ko inzara muri utwo turere iri kitera icika ikiza inyuma y'urugendo yakoze muri utwo turere steven loreye aserukira unicef muri somaliya yatangaje ko yiboneye ibitungwa amajana byapfuye loreye avuga kandi ko mirongo icyenda ku ijana by'ibirimwa byononekaye biturutse ku mvura itaguye neza avuga kandi ko atagikozwe igitigiri cy'abapfa bagizwe ahanini n'abagore hamwe n'abana kizokwiyongera amashyirahamwe ya unicef na pam asaba amafaranga arenga imiliyoni amajana ane na mirongo itanu z'amadolari kugira ashobore gukinga ikiza c'inzara aho muri somaliya mu mezi ari imbere hano muri leta zunze ubumwe za amerika abantu baharugwa mu bihumbi mirongo itatu bari bitabiye ikigani iki bari bitabiye ikira ikoraniro murantunga ryatunganijwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu cya amerika kuri uyu wa gatandatu karakajyo kuri perezida donald trump ko gushimira abanyagihugu ku ntsinzi bamushikanye ko sarah sanders umuvugizi mu biro kwa perezida yaratangaje ku munsi wa kane mu kinyamakuru reuters ko perezida trump yatunganije iryo koraniro bivuye ko atizeye ko ubutumwa bwiwe budatangwa neza n'ibinyamakuru amakoraniro nk'ayo yarakozwe kandi n'abarongoye amerika imbere yiwe aho perezida obama nawe yazungurutse amaleta atandukanye mu ntumbero yo gushimira abanyagihugu yongera kandi abashikiriza imigambi yiwe ubudasa bw'ayo makoraniro ni uko perezida trump atekanya kwegeranya amafaranga yo kuzo kwiyamamaza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri mu kiringo cya kabiri ni mu gihe perezida obama we yari yarindiriye ikiringo cy'imyaka ibiri kugira ashobore gutanga ibyangombwa bimwemerera gusubira kwitoza icyegera cy'umukuru w'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika mike pence yatangaje ko amerika itazohengeshanya gushyigikira ishyirahamwe ota yamara yagabishije ko ibihugu bicuditse hamwe na bya buraya ko bitegerezwa kongereza amafaranga bitanga mu bijyanye n'umutekano ibyo pense yabishikirije mu ijambo ry'iwe rya mbere ku bijyanye na politiki y'amahanga ku byerekeye imigenderanire amerika ifitaniye n'uburusiya pense yatangaje ko amerika izobandanya gusatira uburusiya yongera isa- yisabe kubahiriza amasezerano ya minsk amerika ikazohera ikazohera ikazohera ku bubisha bukorerwa mu ruseruko bwa Ukraine mu mubonano wamuhuje na bagenzi we b'Ubufaransa Ubudagi na Ukraine humvikanywe ko hagiye gutangwa agahengwe ko guhagarika intambara muri Ukraine kuva kuri uyu wa mbere ibigwanisho bikomakomeye bikazokugwa navyo nyene ku rubuga rw'intambara mwamenya ko muri iyi minsi intambara zasuye kwaduka mu turere tubamwo abagwanya- abagwanya leta ya Ukraine ni mu gihe hari amasezerano yo guhagarika intambara yari yaratewe ku igikumu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mu ntumbero yo guha uburenganzira leta ya Ukraine kugira ishobore kugenzura akarere karimwo abagwanyi bashigikiye uburusiya mu Faransa mu micungararo itandukanye kuri uyu wa gatandatu habaye imyiyerekano yo kwiyamiriza ihohoterwa rikorwa n'abapolisi ni nyuma y'aho abapolisi bafatiye ku nguvu umusore w'umwirabure iyo myiyerekano yitabiwe n'ababyeyi abana abanyeshure abahurikiye mu mashyirahamwe atandukanye imigwi igwanya amacakubiri hamwe n'abageze mu zabukuru bahuriye hagati mu gisagara cy'i Paris baza- bazanywe no gusaba ko uwo musore ashumbushwa inyuma y'aho agiriwe nabi abapolisi bane bariko barakorwa ko amatohoza kuri ubwo bubisha iryo hohoterwa ryatumye haba kwiyumvira gusubiramo gushasha uburyo igipolisi gisanzwe gitunganijwe abenshi bagiriza abapolisi ko bakoresha amacakubiri mu gusuzuma ibyangombwa kandi ko abapolisi bagregwa n'ibyaha badaheza ngo bahanwe
turamushimiye cyane mugenzi wacu utugejejeho amakuru avugwa ku isi ijwi rya amerika i washington dc muri aka kanya tugiye kubagezaho ikiganiro ejo gitegurwa n'urubyiruko rwo mu rwanda
ingingo ya magana abiri na cumi n'umunani mu itegeko rishya rigenga umuryango nimero mirongo itatu na kabiri akarongo bibiri na cumi na gatandatu ryasohotse mu igazeti yo kuwa makumyabiri n'umunani kanama uyu mwaka igaragaza ko ubusambanyi cyangwa gucana inyuma igihano cy'icyaha gisebeje kwanga gutanga ibitunga urugo guhozanya ku nkeke ihohoterwa rishingiye ku gitsina kutabana mu gihe cy'amezi cumi n'abiri byafatwa nko guta urugo ni zimwe mu mpamvu z'ubutane ibi bizwi nka divorce Mu kiganiro cy'uyu munsi turaganira ku bana bavuka mu miryango yakoze divorce cyangwa yamaze gutandukana byemewe n'amategeko.
cya mbere cyo abana iyo batarezwe n'ababyeyi bose usanga batabayeho neza mu muryango icya kabiri ubufasha ababyeyi babiri baha um- umwana ntabwo ari bw'umubyeyi umwe ya- yamuha Ese birashoboka ko bene aba bana bashobora kurenga ingaruka nyinshi zibikomokaho bagaharanira iterambere ryabo?
Ah, turabasuhuje kandi tubahaye ikaze muri iki kiganiro gusa turakiva imuzingo nyuma y'ubu butumwa mwadusangije turagaruka mu kanya ikiganiro ejo mugikurikira buri ku cyumweru isaa kumi n'imwe na mirongo itatu n'itanu mu rukerera saa mbiri n'iminota itanu za mu gitondo ndetse na saa kumi n'imwe n'iminota itanu z'umugoroba
tubahaye ikaze bakunze b'ikiganiro ejo muri uyu mwanya twahariye ubutumwa bw'abatwandikiye ku biganiro byacu byahise ubutumwa tugiye kubagezaho ni ubwo mwatwandikiye ku kiganiro ejo giheruka aho twaganiraga ku bikorwa biganisha ku butwari urubyiruko rukora uyu ni Yvonne Kayitesi ari i Rulindo mu butumwa bwe yatangiye ashima ikiganiro ejo akomeza avuga ko ubutwara ari ukwiyemeza kugira icyo ugeraho gifitiye akamaro igihugu ubikoranye ubwitange bityo rero tukaba dukwiye kuba intwari turagushimiye cyane Yvonne reka dukomereze ku butumwa bwa Etienne Nteziyaremye watwandikiye kuri Facebook ati reka mbigarukeho cyane ubutwari si ibikorwa by'intambara y'amasasu gusa ahubwo no kubona ibitagenda neza ukabivuga nabwo ni ubutwari kubabazwa n'akarengane ugahangana nako nabyo bikaba ubutwari kurinda ubusugire bw'igihugu nabyo ni ubutwari cyane kandi byose ukabikora ku bw'inyungu za rubanda Blaise Muhoza watwandikiye anyuze kuri Facebook ati icyo umuntu yakora numva icya mbere yaba inyangamugayo hanyuma akita ku murimo akora akawunoza ntawe asuzuguye mbese ku buryo abera icyitegerereza abandi urakoze cyane Blaise jean claude niyomuhoza i rusizi ati ikiganiro ejo kiratwubaka kigatuma tumenya uburyo twabiba amahoro tukabana neza tugakundana urakoze cyane claude gushima inyase inyamirambo umukunzi wacu cyane ati kuri njye ubutwari ni ubwa buri wese udaharanira inyungu ze bwite ubutwari si umurage kandi nibuvukanwa bisaba kubuharanira kandi ikigero cyose umuntu arimo yaba intwari urakoze cyane inyase mwakoze cyane ko mu mwanya w'ubutumwa bw'abakunzi bacu ubwa none tubuhiniye aha mukomezanye n'ikiganiro ejo naho ubutaha amahoro y'imana kuri mwese
ni christopher nkurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi rya amerika ku ijana na kane n'ibice bitatu sitari taci
amasakunda areba neza biragoye kunyumvisha ko hari ikibi wakora
mu gice cya mbere mu kiganiro tugiye kuganira ku bana bavuka mu miryango yakoze divorce cyangwa se yamaze gutandukana byemewe n'amategeko ese birashoboka ko bene abo bana bashobora kurenga ingaruka nyinshi bahura nazo mu gihe ababyeyi babo batandukanye bagaharanira iterambere ryabo ubwabo tubahaye ikaze nanone muri iki kiganiro
iri si ishyano ishyano bwoko ki panto karubaduka iyo nda wayikuyeho mada n'iyawe mbabarira ntuzantu umaze iminsi niba uyanze tudivorce tudivorce ariko icyo nzi kinda ni iyawe ka divorce n'imana nta soni ebantu umenye ibyawe umenye ibyawe we ntacyo wasumbwira ntacyo wasumbwira ntacyo wasumbwira madamu ntacyo wasumbwira aho naje ni iwanjye uru rugo ni urwanjye inzu nayo ni iyanjye ariko iyi nzu si iyanjye si iyanjye si iyanjye si iyanjye ariko uzaba si iyanjye hari ubwo ushaka umugore bikarutwa n'uko wagize ukugura soniteke ukajya nta soni ebantu umenye ibyawe umenye ibyawe we amategeko y'u rwanda yemera guha agatanya abashakanye nyuma y'ubushishozi buhagije ndetse n'ubucukumbuzi bwimbitse kandi imanza z'ubutane zirihutishwa kugira ngo ibigiye gutuma habaho gatanya bitaba imbarutso y'ubugizi bwa nabi mu muryango bityo umuryango watse gatanya ushobora kuyihabwa cyangwa kuyimwa nyuma y'amezi atatu cyangwa ane kirisitera reka twumve icyo abaturage babona nk'ingaruka zigera ku bana mu gihe habayeho ubutane cyangwa divorce
ingaruka abana bagira ni uko baba babuze se babuze na nyina bashobora kugenda bakaba mayibobo
ko abana icyo gihe bakorana agahinda kubera ko nyine baba badafite ababyeyi bose
niba dukoze divorce dufite abana batatu cyangwa bane aratwara babiri nanjye ntware babiri kuvuga ngo b'abana bazagira uburere butandukanye
ubundi umubyeyi w'umumama burya niwe ufite uruhare runini mu rugo umubyeyi w'umumama agira uruhare runini ku bana kandi nanone nawe uri umuntu w'umugabo kubura umugore mu rugo niko gusenya mu buryo bugaragara
abana ntabwo bakwiga neza cyangwa bakajya mu muhanda bakaba amayibobo kubera ko baba babuze ababyeyi
babaho nabi cyane ubwo hatarimo umugabo ubona harimo impinduka cyane ariko iyo umugabo ahari bose bahuriza hamwe ibintu bikaboneka mbere cyo abana iyo batarezwe n'ababyeyi bose usanga batabayeho neza mu muryango kandi noneho iyo umwana yarezwe n'umubyeyi umwe uwundi aba amwifuza icya kabiri ubufasha ababyeyi babiri baha umwana ntabwo ari bw'umubyeyi umwe yamuha
ntacyo wasumbwira madamu ntacyo umwana mu muryango ni imbuto y'iterambere gusa kwera kwayo ababyeyi be nibo bafatanya kuyifumbira bakamuha uburere bukwiye bityo twatangiye ikiganiro twibaza niba abana bavuka mu miryango yahawe gatanya byemewe n'amategeko bashobora guharanira iterambere ryabo ku giti cyabo reka dukomereze ku nkuru twateguriye abakunzi bacu y'umusore utarahiranywe no gutana kw'ababyeyi be
gusubirana ntibasubirana kuko buri wese yagezemo agashaka ari kubona yuko aho bamenyeye ubwenge babona yuko gutandukana atari wo muti wari gukemura ibibazo babona ko ahubwo ari bwo bateje ibibazo mu muryango
uyu musore w'imyaka makumyabiri n'irindwi atuye mu murenge wa mushikira akarere ka kirehe intara y'iburasirazuba tumusanze we ahagana mu ma saa tanu n'igice za mu gitondo ni urugendo rugera ku masaha abiri kuri moto uvuye ukira kugera aho atuye
igihe nibwo nari nyirangiza umwaka wa gatandatu w'amashuri abanza ntangiye segonderi ariko mu gihe bamaze gutandukana byabaye ngombwa yuko dusa nkaho tunanira ngo na papa nawe kuko papa yagiraga amahane kurikira mama aho yari yarahukaniye ubwo biza kuba ngombwa yuko baza kwitabaza inzego z'amategeko batandukana mu buryo bwemewe n'amategeko natwe turagenda tubana na mama ngo mama nawe niho hateye kabiri yaragiye ashaka undi mugabo hashize igihe na papa nawe ashaka undi mugore ubwo noneho duhinduka nk'inzererezi dusigaranye na nyogokuru ubwo noneho ubuzima twari turimo buranga kwiga birananirana ubwo n'abarumuna banjye baragerageje kwiga ariko nabo kwari kugira ngo barangize amashuri abanza ntabwo bigeze bakomeza naje kubona ko ari ngombwa ko natangira kujya nkora nkajya rimwe na rimwe ngenda mu isoko ubwo nagera aho ngaho naba mbonye wenda nka magana atanu ubwo nkagenda nkiga kuri moto ndagenda ndiga mbona porovizwari ubwo ndagenda mba mbonye na perimi ndaza hano mu isantere mpagura ikibanza ndubaka ngeze aho ngaho inzu ndayigurisha bampa ibihumbi magana cyenda nguramo akamoto kanjye ndakora nkajya nanacuruza ndetse nabona n'amafaranga nkongera nkagura utundi dusambu kuko nibuka ko ari two twanzamuye ndanorora ubu mfite n'inka ubu ngo nubwo ubuzima bwa damascene bumeze neza kandi akaba amaze gutera imbere bishimishije abikesha mu gukura amaboko mu mufuka agakora nubwo ababyeyi be bari bamaze gutandukana twegereye umwe mu baturanyi akaba n'umukiriya wa jean damascene utarashatse ko tumufata amajwi atubwira ko damascene babyirukanye akaba ari umusore utarabanye n'ababyeyi be. ariko nyuma yo gucikisha amashuri akaba yarakoze bigaragara kuko yari umukarani atwaza abantu imizigo nyuma akaza kuba umumotari agakomeza anafasha abo bavukana ubu bakaba babayeho neza bishimishije njye inama nabagira ni uko udaheranwa n'agahinda cyangwa se wumve ko waba ufite umubyeyi cyangwa se waba utamufite ugomba kuzabaho neza kuko ari umubyeyi wabigukoreye ukamenya ko nukora neza uzabaho neza njye inama nabagira ababyeyi we ni ukubanza ukicara ukareba ese ibi ngibi turatandukana ku mpande zacu ese abo twabyaye ni izihe ngaruka birabagiraho ukabanza mukareba ingaruka z'abo mwabyaye kuruta uko mwebwe kure- mureba ku bibazo byanyu mufitanye ubwanyu ikiganiro ejo muri kugikurikira kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm
ntacyo wasumbwira amata
burya gutandukana kw'ababyeyi bishyira umwana mu gihirahiro bikamwima amahitamo ku burenganzira bwe bwo kubana n'ababyeyi be bombi bityo ibi bishobora kumugiraho ingaruka ku mitekerereze ye bikamwica mu bwonko christela sezibera vincent ni umwarimu mu ishami ry'ubuvuzi n'ubuzima ku iyigamimerere n'imyitwarire ya muntu piniko psychology muri kaminuza y'u rwanda yadusangije byinshi ku mitekerereze y'abana mu gihe habayeho gatanya hagati y'ababyeyi babo reka tumukurikire turagaruka dusoza igice cya mbere mu kiganiro ejo
iyo ababyeyi batandukanye bafite abana mbere y'uko umwana agerwaho n'ingaruka z'uko batandukanye aba yaragezweho ingaruka no mwa cya gihe bari bari mu makimbirane umwana bireba ko ababyeyi baba nta marangamutima meza bafitanye hagati yabo akenshi ntabwo bakunze no kuganiriza umwana ngo bamubwire ibiri kuba umwana ashobora gutangira kwihimbira impamvu iyo bigeze mu rubyiruko ho byo bibaye ibindi kuko ibihugu byo hanze bakunze kugaragaza imibare izakwereka ko ah, mu rubyiruko biyahura iyo mibare myinshi igaragaza mu bana bakomoka mu miryango ibanye nabi cyangwa yatandukanye iyo umwana bigaragara ko ingaruka zamugezeho mu- mu buryo bw'imyitwarire n'imitekerereze ye arahinduka aho kwiga neza ngo atsinde agenda agaragaza gutsinda ubwo usanga umwana noneho yahindutse wa mwana ubungera akazerera umwana yagombye kugira icyo atinya kubera ababyeyi ugasanga noneho nta n'icyo agitinya akagaragaza imyitwarire yo kwiyonona no konona iby'abandi nibyo bimuviramo kwiga izindi ngeso cyangwa n'uburyo bukoreshwa kugira ngo yiyambure ubuzima akaba yajya mu biyobyabwenge yaba ari umukobwa ah, ubona batangiye inzira y'ubusambanyi waganira nabo ukumva kuri we akumva ko nibishaka binyice kuko ubuzima ndimo butaboneye umuntu yagira ababyeyi inama bo kubana mu makimbirane kuko ariyo atuma bagera n'aho biba ngombwa ko batandukana ariko noneho mu gihe bigaragara ko byabaye ntaho biri buhungirwe byanze byabaye niba batandukanye ariko bo kwanduza umwana bo uzasanga niba umwana yagumanye na nyina umwana azajya abaza nyina bitewe n'imyaka papa abahe hari ubwo usanga ababyeyi bahindanya mugenzi wabo batandukanye bamugira igikoko ibyo bitera umwana amakimbirane muri we kuko umwana kamere ye niyo gukunda umubyeyi we. nubwo papa yagiye cyangwa mama yagiye umwana aba yumva amukomeyeho nk'umubyeyi we ndetse anamufitiye kumukunda rero iyo dutanze ya shusho ihindanya uwo twatandukanye ku mwana bimuteramo amakimbirane kuko ku ruhande rumwe aba yumva amukunze no ku rundi ruhande akumva agomba kumwanga kubera undi mubyeyi yasigaranye ibyo yamubwira umubyeyi wasigaranye abana akajya agerageza no kuvuga ibyiza biranga mugenzi we batandukanye kuko ibyo birubaka umwana umwana iyo yahungabanye mu mitekerereze mu marangamutima ni byiza ko unamushakira abafite ubumenyi mu nyigamimerere imitekerereze n'imyitwarire bizwi nka psychologist
mwe mwese muduteze amatwi mushobora kutwandikira ibitekerezo cyangwa se inyunganizi kuri nimero ya telefoni ikurikira zeru karindwi umunani kane cumi na kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri ndikubona ibwiraga ko umunezero nkufatishije none uko bwije uko bukeye niko ngenda niheba ese ibyiza wankoreraga washakaga kunyibira umutima none maze kuwuguha uri kungaraguza hagati amaso yanjye arifuza kukureba ubwo yuzuye amarira ariko ntiyifuza kubona ibibonkorera amaso yanjye arifuza kukureba nubwo yuzuye amarira ariko ntiyifuza kubona ibibonkorera kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo wanze untegeka kugukunda kandi utari uwo gukundwa uri uwo guhungwa uri urukundo sidushaka untegeka kugukunda kandi utari uwo gukundwa uri uwo guhungwa undwaza umutima undwaza umutima undwaza umutima nkumva nanze ubuzima undwaza umutima undwaza umutima undwaza umutima nkumva nanze ubuzima kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo iya bukusa k'umubiri ari nako wasaga k'umutima ntiwari kumva mu maboko sinari kuzigera nkureka iyaba amagabo wambwiraga ariyo washyiraga mu bikorwa sinari kuba mbabaye sinari kuribwa n'umutima amaso yanjye arifuza kukureba nubwo yuzuye amarira ariko ntiyifuza kubona ibibonkorera amaso yanjye arifuza kukureba nubwo yuzuye amarira ariko ntiyifuza kubona ibibonkorera
nyiramubande we
igarura amajwi y'amahoro irwejuru na ruhinza
ese gaku nawe uyu munsi wagize ububyutse noneho imana ishimwe rwose ni ukuri tujye dukunda gusenga kuko birafasha mu buzima oya nibyo Mhm.
erega ngewe icyananteye ubu bubyutse Mm.
ndashaka gusengera minyoni rwose nkareba ko twazamubona kuko iyo ntekereje ukuntu yajyaga adutera sitori muri karase nkaba ntakimubona Mm.
sha, mba mbona harimo icyuho
cyangwa ngaruke ku byo mbegeti yavuze Eh, ubanza waramukundaga byihariye oya arabisaba ijuru ubu kumutekerezaho ni ikosa koko Mm.
Mm? cyangwa ubwo nibyo bisobanura ko nawe mukunda nka mushiki wanjye dusangira urugendo rw'ishuri Mm?
oya nanjye nivugiraga ni ukuri Mm.
ahubwo se wa mugani wawe Eh.
tuzamenya gute kwa kiduhe ariko rero ndumva byoroshye Mm.
tugomba guca kuri mbegeti kuko ubushize wibuke ko yatubwiye ko yajyaga mumutumaho Eh, ntacyo reka dusenge Mm.
kwa mbere noneho tuzakagahushya Mm.
tujyane na mbegeti ajye kuhatwereka oya nibyo
niko haba karame papa abana ndakumva se shaka utari kunyitaba niba icyo ugiye mora ntabyo papa ni uko ahubwo nari mbanje guhereza zino nyana ubwatsi nabonaga zishonje okay Mm.
ngahegera hino uze tuvugane
ndaje papa nari mbitabye abana rero umwana wanjye ndakumva urabona igisebo mfite muri ruhiza yewe byaragiye bigera ni hejuru nirenganyije n'isokwe none rero ibyo bintera ipfunwe bigatuma ntajya mu bandi ariko papa byose ni wowe wabyikururiye kandi ikigaragara ntushaka no kubivamo uhora ukurura amakimbirane ya hato na hato kuko wakijijwe ukareba ko iryo pfunwe ritazashira wowe ibyo byihorere ahubwo buriya ikintu ashaka kukubwira ndagira ngo ari wowe uzagenda mu cyimbo cyanjye kubonana uriya mukiriya ribanje ye akaba ari mubonana rwose Mm, kandi ndabona byaba byiza ariko se papa ko mbabazi yakubwiye ko ashaka ko ari wowe muvugana ubwo njye nzagenda nkandi uzagenda nkandi niko sha nk'umuhungu wanjye erega ngomba kugutoza kugira ngo uvemo umugabo ufatika sibyo utazajya agira isoni imbere y'abakiriya ntuzajya ubona abakiriya ugira ubwoba njye ko ari ipfunwe mfite eh? cyangwa se nzabwire na nyoko mujyane sha niba ufite ubwoba papa simbizi ariko byakabaye byiza ari wowe ugiyeyo
ikinamico nyiramubande muyikurikiye mu kiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika
mbaba karame ni ukuri ndatunguwe kubona nkubonye ugarutse hano nibyo Mm.
Yo.
nyuma yo guterana amagambo njye nawe Mm.
numvaga ko utazongera kuboneka hano
erega muyomba Mm.
icyo dupfana kiruta icyo dupfa rwose ibyo byo use nari kumva ko warwaye Mm.
nkareka kukugeraho ngo ni uko twavuganye nabi koko oya ibyo ntibikabeho rwose Mm.
biriya byari umujinya kandi nzi neza ko byari numara gutuza amakimbirane azashira Eh, si byo se hanyuma se muyo ndakumva urumva ikibabara mu ivi ndacyababara ariko si cyane Hmm.
nari nashatse umuntu unyunga hano mu ivi Mm.
ndabona rwose bigenda biza okay Eh, yo reka wari wababaye ni ukuri nabyo nari nashize mm, muyo bisa nkahakira Mm.
nari nakuzaniye isukari n'umuceri Eh, ndetse n'amasabune eh, mwakire yego mwana wa Mm.
urakoze cyane ese ubundi mbaba karame muyo mva nkubwire Mm.
rwose wambabariye ko kukava hariya hantu ubana na sabine ukaza hano koko Mm? ko byazamfasha kandi nawe bikagufasha Mhm.
Mm? maze ukamba hafi rwose Mm.
uzi ko naburaga umuntu wo kumpereza amazi yo kunywa Mm.
nkumva nicujije impamvu nakubwiye nabi koko
muyo rwose ntukagire ikibazo pe nzagaruka Mm, ariko rero nagaruka nagira ni muyomba mm.
ntimugakomeze kunshyiramo abantu ntashaka eee Ah.
muyo ahubwo reka ngende dore barantegereje abakiriya Mm.
maze musigarane amahoro y'imana Eh, nawe ugenda amahoro yego
mwe mwese muduteze amatwi mushobora kutwandikira ibitekerezo cyangwa se inyunganizi kuri nimero ya telefoni ikurikira zeru karindwi umunani kane cumi na kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri
ariko mama ndakumva siko nibagiwe kukubwira Mm.
yewe nanjye ntangiye kwibagirwa koko icyo bagiye kumbwira se mwana wa uzi ko nteye amatsiko uzi ko ejo bundi papa yatinyutse akambwira ngo azaba ari njyewe uzajya kubonana na wa mukireri banje dorere ngo tuvugane ngo uko yazatworohereza tekereza ni ukuri ariko buriya koko so yabaye ati ngo uzajyeyo se ni wowe yatumyeho aha yarambwiye ngo nzagende ngo kandi ninumva nitinye Mm.
ngo nawe tuzajyana umperekeze ngo kuko we ngo yifitiye ipfunwe ngo ntiyabona ko ahinguka ariko koko noneho nakumira ese burya ajya anatekereza ko yahemutse aha niko mwana we ubona ntaragowe koko so ndamuzi akunda gutsimbarara ku ijambo yavuze gusa natwe ntituzamere nkawe tuzajya kureba uwo mukire wenda tumubwire ko se impamvu atabonetse ari uko arwaye aha tuzagenda Mm, kuko turamutse tugize amahirwe tukamubona dore ko ngo burya abakire nta muntu ujya apfa kubabona atabasabye uburenganzira I- bityo twamubwira ntajya- ntagira icyo njya nibagirwa nawe ukajya unyunganira Mm, mama Mm.
ntacyo reka dushaka akanya tuzasimbukireyo yego ejo nzabaza mbabazi igihe akunda kuba ari uyu ahubwo mu telefoni
ikinamico nyiramubande muyikurikiye mu kiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika
ntamenye inkuru yari ishyushye muri wikendi inkuru ishyushye he nyine muri iyi wikendi polisi zagiye gushaka wa mugome wari waradushoye mu gucuruza ibiyobyabwenge kwa ni mama yusufura Mama Yusufu?
Sha, gusa ntabwo byagenze neza byagenze gute oya mbege Yawe.
tubwire iyo nkuru witonze tuyumve Hmm?
ngo polisi zagiye gushaka mama yusufu aho yari atuye No.
baramubura kuva ngo twamutangaza naheruka no mu karitsiye iwabo Eh, ahubwo abantu baba bari kujujura ngo yahungiye isogwe ubwo si izo nkuru azikuye hembege erega njyewe akenshi buri wikendi nkunda kujya ahantu abantu bateranira nimugoroba nyine bakina amakarita izo nkuru zose baba bazizi cyakoze bamufasha byanshimisha Cyane, wenda hari n'abandi cyane.
bantu